sagalee misiraachooti.
sagantaan kun sagalee misiraachootiin qophaa'ee torbanitti guyyaa shan wiixataa hanga jimaataatti kan darbu qo'annaa macaafa qulqulluuti.
gooftaatti kan jaallatamtan dhaggeeffatoota keenya attam jirtu araarrii fi ayyaanni waaqayyoo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'atu jennee nagaa keenya as istuudiyoo raadiyoo sagalee misiraachoorraa isiniif dhiyeessina isinis raadiyoo keessan banattanii dubbii waaqayyoo dhaga'uudhaaf qophooftanii jiraachuu keessan in abdanna nus kunoo akkuma isin hordofaa jirtan kana qo'annoo kitaaba qulqulluu qabannee dhiyaanneerra.
har'a kan isin tajaajillu qopheessaa qo'annoo kitaaba qulqulluu waaqshumaa tarrafaa fi qindeessaa sagantaa kanaa ana daaqaa bantiiti amma gara waaqshumaattan isin dabarsa.
Nagaan Waaqayyoon wajjin waan jiruuf hundumti keenya iddoo jirrutti Waaqayyoon natti dubbadhu jennee nagaa Waaqayyoo simannee Waaqayyoo irraa dhaga'uudhaaf haa qophoofnu jennee isin afeerra waliin ture.
kabajamoo dhaggeeffatoota keenya qophii keenyaa qo'annoo kitaaba qulqulluu raadiyoodhaan jedhu marsaneettiirraa akkaataa isinitti dhaggeeffattan teessoo isaa isinitti himna marsaneettiin keenya t t b t w r org oromoo jedhu banattanii dhaggeeffachuu akka dandeessan kabajaan isin beeksisna.
mee waaqayyoon walii wajjin kadhanna yaa waaqayyo abbaa hundumaa dandeessuu maqaa ilma kee yesus kiristoosiin galgala kanatti ulfinni guddaan siif haa ta'u aniif dhaggeeffattoonni koo galgala kana harka keenya gara keetti ol qabnees galateeffanna maqaa yesus kiristoosiin galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo jaalala bara baraan nu jaallatte jaalala hin mofofneef hin dhumneen nu jaallatte maqaa yesus kiristoosiin galanni siif haa ta'u cubbuu keenya isa irra daddarbaa keenya si gaddisiise yaa waaqayyo dhiiga ilma kee yesus kiristoosiin yeroo kanatti dhiqxee nu qulleessite akka cubbii warra addaatan akka nu gootuuf si kadhanna nutti araarami waaqayyo garaa jaalalaa waan nuuf qabduuf siyaa galatu nutoo nama haaraadha uumama haaraadha sirraa kan ka'e galanni siif haa ta'u cubbuun isaanii kan dhiifameef taane irraa galanni siif haa ta'u yaa waaqayyo dhukkubsattoota keenya yeroo kanatti nan kadhadhaa nan jedha ilaa obboleessa koo obboleettii koo dhibee garaa garaatiin qabamanii ciisanii yeroo kanatti harka koo irra kaa'een harka kee fayyisu yaa waaqayyo itti waama maqaa yesus kiristoos nama naazireetiin fayyinni guutuun isaaniif haa ta'u jireenyi isaanii kan fayyi haa ta'u galgalli kun galgala fayyinaa isaaniif haa ta'u waaqayyo gochaa nuu gooteef ulfaadhu maqaa yesus kiristoosii jettee aameen.
beektonni itti dadhabaane mormata dhabaane satu deebiisa gaafeedha mandooma mormata dhaeendo beektonni itti dadhabaane mormata dhabaane satu deebiisa gaafeedha mandooma mormata dhaeendo kan siif dadhabaame. somate kende tidagenika magadaene esasidangese esomate kende kodumfakeyika magadaene namafkanen danda'amne wakayyobene danda'ama senanama jechera alla addaba ene waakoma namafkanen danda'amne kayo bene danama sinaka majejera ala adaba ende wakoma
sabee ejalbee faata olas jiraataadha.
faarfannaa obboleessa keenyaa kumsaa qajeelaatiif ulfinni waaqayyoof haa ta'u egaa dhaggeeffattootaa kana jennee gara qo'annaa keenya isa darbe isin yaadachiisuutti ceenaa qo'annaan keenya darbe seera uumamaa boqonnaa 25 lakkoofsa 27 irraati eegalle eesa'uunii hangafummaa isaa yaaqobitti gurguruu isaa ilaallee jirra walii wajjin egaa kun baay'ee kan nama gaddisiisu yoo ta'e illee waaqayyo durumaayyuu akka hangafummaa isaa dhabu yookaanis immoo inni hangafni isa quxisuuf akka ergamu yeroo isaan garaa haadha isaanii garaa ribqaa keessa turanii isheetti dubbatee ture ijoolleen kunis ni guddatanii jedhaa sagaleen waaqayyoo eesa'uuni nama akka itti adamsu beeku ta'e nama bakkee ooluudha yaaqoob garuu nama amala toleessa qe'ee keessa oolu yookaan haadhaa wajjin deddeebi'u haadhaa wajjin kan jiraatu ture egaa kun amala isaanii faallaa kan taasise keessaa si'a tokkodha eesa'uun duula oolee yookaan adamoo oolee beela'ee ururiin rukute gara qe'eetti gaafa galu obboleessi isaa yaaqoobi ittoo misiraa hojjetaa jira yeroo kanatti nyaata kana naaf kenni jedhee kadhate obboleessi isaa yaaqoobi silayyuu fucha barbaada carraa kanatti gargaaramee yoo hangafummaa keenaaf kennite nyaata kana siif kennuu nan danda'a jedhaan yeroo kanatti eesa'uun immoo hangafummaan koo maal naaf godhaa anoo duufan jedha kanaaf nyaata nyaadheen oolaati naaf kenni hangafummaa koo fudhadhu jedhe kakatee fi achumatti hangafummaa isaa dhabe achii nyaatee karaa isaarra bu'ee jedha sagaleen waaqayyoo akkasittiinidha. Yaaqoobi hangafummaa obboleessa isaatii kan inni fudhate qo'annaan keenya darbees kana ture kanumaan boqonnaa 25 xumurre har'a kan nuti eegallu qo'annaa kitaaba qulqulluu keenyaa seera uumamaa boqonnaa 26 waliin ilaalla walumaatti. seera uumamaa boqonnaa 26 boqonnaan kun dargaggoota wangeela lallaban baay'ee isaanii gammachiisuu yookaan harkisuu dhiisuu danda'a. Sababiin isaas qo'annaa darbe keessatti waa'ee nama amantiin isaa beekamaa ta'e waa'ee Abrahaamii fi waa'ee seenaa Yaaqoob isa dinqisiisa seenaa ilma Abrahaam Yisaaqi ilaalaa turanii akkuma tasaa immoo gara boqonnaa kanaa yommuu dhufanii fedhiin dubbisuu yookaan qo'achuu isaanii xinnaachuu ni danda'a. Boqonnaa kana keessatti waa'ee Yisaaqi ilaalla. As keessatti wanti Yisaaqi hojjete inni guddaanii boolla bishaanii qotuu isaati. Boqonnaa kana gadi fageenyaan yoo qo'anne Waaqayyoo jireenya keenyaa fi ergaa nu barbaachisu nutti nu dubbata. tokkoo tokkoo keenyatti jechuudha. Phaawulosis haala kana ilaalchise akkas jedhee barreessa. Roomaa boqonnaa kudha shan lakkoofsa afur irratti nuyi obsaa fi jajjabina caaffanni qulqullaa'oon nuuf kennaniin abdii akka argannutti wanti caaffata qulqullaa'oo keessatti caafaman hundinuu nu barsiisuuf caafamanii jedheetu dubbata. Kitaabni qulqulluun nu qajeelchuu fi nu barsiisuudhaaf akka kenname dubbata. Boqonnaan kun boqonnaan digdamii ja'a seerri uumamaa jechuu kooti jireenya keenya keessatti obsa nu barbaachisanii kan nu barsiisudha. Obsi akka nu barbaachisu waaqayyo waan beekuu fi ergaa obsa nuuf uumuu danda'u nuuf dabarsaa jira. Waaqayyo deemsa jireenya keenyaa keessatti obsa akka nuyi qabaan nu barbaada. Waaqayyo namoota akkasii namoota obsa horachuu qaban nama akka Abrahaam nama akka Yaaqoob daawwit faa qaba ture akkasumas namoota jajjaboo fi ija jabeeyyii qaba waaqayyo baroota keessatti qabaataa ture namoota akkasitti gargaaramaa tureera garuu seenaan jireenya yisihaaq kun warra kana hundumaarraa adda kan ta'e ergaa guddaa kan qabuu fi kan nu barsiisudha mee ergaa phaawulos gara ximootiyositti kan erge ximootiyos lammaffaa boqonnaa sadii lakkoobsa kudha jahaaf kudha torba irra isa jiru nan dubbisa caaffanni qulqullaan hundinuu geggeessaa hafuura waaqayyotiin caafame barsiisuu fi balleessaa hubachiisuu fi qajeelummaatti leenjisuudhaa fi dhimma ni baasa namni waaqayyoo waa gochuu fi kan danda'e hojii gaarii hundumaafis kan qophaa'e akka ta'u ni godha jedheetu dubbata mee kutaa kitaaba qulqulluu amma dubbifanne kana sammuu keessa kaawwanne boqonnaa kana seera uumamaa boqonnaa 26 kana qo'achuutti haa ceenu yookaan haa seennu yisihaaqi abrahaamii fi nama kakuudhaan dhalateedha haa ta'u iyyuu malee abbaan isaa abrahaami amantiin turuu dadhabee akkuma cubbuu keessatti kufe yisihaaqis amanuun dadhabbii guddaa isatti ta'e yommuu inni cubbuu keessatti kufu argina gara dhumaatti geeraaritti bishaan boollaa yommuu inni qotu ilaalla egaanii seenaan jireenya isaa kun deemsa jireenya hafuuraa keenyaa fi waan guddaa kan nu barsiisu of keessaa qaba mee waaqayyo yisihaaqitti mul'atee kakuu isaa akka inni itti jabeesseef ilaalla isa abbaa isaatii fi isa abrahaamiif kakate sana utuu inni irra deebi'ee jabeessuuf ilaalla seera uumamaa boqonnaa digdamii jaa lakkoobsa tokkorra isa jiru nan dubbisa beela isa bara abrahaam biyyichatti bu'e malee beelli ammasii biyyichatti bu'ee ture yisihaaqisi gara mandara geeraar dhufe abimalek mootii falastiyaa bira dhaqee jedha. Egaa kutaan kun kan inni nutti dubbatu beelli lama akka ta'edha. Beelli inni tokko bara Abrahaam yeroo sanas Abrahaami waaqayyoon dhaga'uu dhiisee biyya Masritti yookaan Gibxitti akka inni sokke ilaallee turre. Amma immoo kunoo bara isaa keessas utuu beelli ta'uu argina. kutaa kanarraa akkuma hubannu biyya sanatti beelli si'a lammaffaadha jechuudha kan inni itti bu'e beelli inni jalqabaa bara abrahaamii fi looxi gara biyya gibxiitti akka baqatan kan godheedha akkuman dubbadhe lakkoofsa lama irratti immoo akka jedha waaqayyo yommuu yisihaaqitti sii mul'ate biyya ani sitti himu keessa taa'i malee biyya gibxiitti gad hin bu'inii ittiin jedhe yisihaaqiin as irratti waaqayyo yisihaaqiin maaliif akkas jedhe jennee ilaaluu ni dandeenya sababiin isaas abbaa isaa abrahaamiin gara biyya gibxiitti gadi hin bu'in jedhe utuu inni dhowwuu didee achi gadi bu'uudhaan qoromsaa isa isarra ga'e argineerra yookaanis immoo qoramsa booddee isatti dhufuuf jiruuf sababa kan ta'e isanni biyya masiriiti yookaan biyya gibxiiti fuudhee ba'eedha aggaar baay'ee kan nama gaddisiisu garuu cubbuun kun yookaan cubbuun abrahaam hojjete kun abbaa irraa gara ilmaatti darbuu isaati cubbuun salphaatti dhalootarraa gara dhalootaatti akka inni darbu kutaa kanarraallee ilaaluu dandeenya kanaaf iyyuu waaqayyo yisihaaqii fi yeroo beelaa isaa keessa yookaan yeroo beelli guddaan biyya isaatti bu'e kana keessa qajeelfama ifaa ta'e tokko kennaafi kakuu abrahaamii wajjin gales ni jabeesseef irra deebi'ee yisihaaqiif jechuu kooti seera uumamaa boqonnaa digdamii jaha keessa lakkoofsa sadiifi afur irra isa jiru yoo dubbifne immoo biyya kanatti galaa ta'i jiraadhu ani sii wajjin nan ta'a sin eebbisas anoo biyya kana hundumaasiif sanyii keetiifis nan kenna waanan kakuudhaan abrahaam abbaa kee fi dhaabe nan jabeessa sanyii kee akka urjoota waaqaa nan baay'isa lafa kana hundumaasii sanyii keetiif nan kenna sabni lafarraa hundinuus sanyii keetiin ni eebbifamu jedheetu utuu inni kakatuufi argina inni kun kan inni kakate isuma abrahaamiif kakate sana irra deebi'ee utuu inni jabeessu argina waaqayyo yisihaaqiin biyya keessa jirtu sana gadi dhiiftee hin deemin jechaa jira gara biyya gibxittis gadi hin bu'in kakuun abrahaamii wajjin gales sii wajjinis nan jabeessaa yookaan nan galaa irra deebi'ee jira waaqayyo kanasee waa'ee eebba sadanii jechuun waa'ee eebba sadanii kanaan dura abrahaamiin eebbise dabalee kakuu isa irra deebi'ee utuu inni jabeessuu fi argina eebbi sadan sun tokkoffaan biyya sana waa'ee biyyaati sanyii isaaf nan kennaaf isa jedhe sana sanyii keef nan kenna biyya kana isa jedhe utuu inni kakatuu fi irra deebi'ee dubbatu argina lammaffaa irratti immoo sanyii kee akka urjoota waaqaa nan baay'isa jedha sadaffaa irratti immoo eebba sanyii saba lafarraa yookaan sabi lafarraa hundinuu sanyii keetiin eebbifamuutu inni jedhu argina lakkoofsa shanaffaa irratti seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoofsa shanaffaa irratti abrahaamii dubbii koo waan dhaga'ee fi ajaja koo abboommii koo seerota koo seera koos waan eegee fi ani kana siif nan jabeessaa jedheetu waaqayyo utuu inni isaaqitti dubbatu argina yeroo kanatti waaqayyo seera musee hin laanne ture abrahaamis seera musee jala hin turre haa ta'u iyyuu malee waan waaqayyo isatti dubbatu amantiidhaan fudhatee hojii irra ni oolcha ture abrahaami amantiin abrahaam hojiidhaan kan mul'atu ture kanaafis qajeelummaatti akka inni lakka'ameef qo'annaa keenya darbe keessatti ilaalleerra har'a namoonni baay'een jireenya deemsa kiristaanummaa isaanii keessatti dhugaa dhabanii yommuu isaan rakkatan argina dhugaan dhibamuurraa kan ka'e biyyi lafaa rakkina gurguddaa keessa yeroo isheen galtu argina fakkeenyaaf namni tokko biyya biraa jiraate yoo maallaqa siiniif erge yookaan horii siiniif erge maallaqa sana achuma mana keessan teessanii eegdu utuu hin ta'in mana baankii yookaan mana maallaqaa dhaqxanii fudhachuutu isinirraa eegama amantiin keenya hojiidhaan mul'achuu qaba isa naa ergame kanagaa socho'ee dhaqee fudhachuutu naaf ta'a amantiin hojiin mul'achuu barbaachisa abrahaamee waaqayyoon amanate kunis qajeelummaatti lakka'ameefii jira waaqayyo yisihaaqiin akka abbaa kee akka abrahaam amantii kee hojiidhaan mul'isittiin jechaa yookaan barsiisaa jira itti fufnee kan nuti ilaallu yisaaqe ribqaan haadha manaa koo miti jedhee ganuu isaa ilaalla seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoobsa jaarratti akkasitti yisaaqe geeraar keessan jiraate jira geeraar kun biyya gara kibbaatti argamtuudha abrahaamii fi yisaaq lamaan isaanii gara biyya kibbaa kana jiraachaa turaniiru abrahaamii biyya gara kibbaa jiraachaa ture yookaanis immoo bara dheeraa achitti dabarseera hamma sheekemitti jiraateera booddee garuu gara biyya kibbaa gara keebroonitti deebi'ee jiraachuu jalqabee ture abrahaam seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoobsa torbarra isa jiru yommuu dubbifnu akkana jedha boqonnaa 26 lakkoobsa torbarratti akkas jedha isa walii wajjin dubbifnaa namoonni iddoo sanaa waa'ee haadha manaa isaatii yommuu isa gaafatanii isheen obboleettii kooti jedhe isheen ija namaatti waan toltuu fi namoonni iddoo sanaa ribqaaf jedhanii ana ni ajjeesu jedhe yaadee kanaaf isheen haadha manaa kooti jechuu ni sodaatee jedha sagaleen waaqayyoo sodaa akkuma abrahaam abbaansaa godhe innis kunoo irra deebi'ee utuu inni cubbuu hojjeta argina as irratti yisaaqi cubbuu abbaa isaatii yommuu inni irra deebi'ee raawwatudha waaqayyo abbaa isaa abrahaamiin gara biyya gibxiitti akka inni hin buune yookaan gadi hin buuneef dhowwee ture innis gara biyya gibxiitti gadi hin buune ture garuu gara geeraar deeme waaqayyo yisaaqiin gibxiin hin bu'in yoo jedhe tole jedhee abboomameera garuu waaqayyo geeraariin dhaqin jenne akkanumaan ba'ee sokke biyya geeraar sana keessatti namoonni tokko tokko ribqaa fedha fooniif barbaadanii turan jechuudha kanaaf yisaaqi ani haadha manaa isaa miti obboleettii isaati malee jedhii jaratti himi jedhee ribqaa kadhate yookaan gorse yisaaqi soba abbaan isaa kaleessa sobe irra deebi'ee yommuu inni sobu argina. abrahaam abbaan isaa haala kana irratti yommuu dogongoru yisaaq garuu bal'inaan yommuu inni sobu argina akka abrahaam utuu hin ta'in inni immoo bal'iseeyyuu mimmiidheeksee sobee jechuudha lakkoobsa saddeetii hanga kudhaniitti yoo dubbifne immoo seera uumamaa boqonnaa digdamii ja'a lakkoobsa saddeetii hanga kudhaniitti erga inni guyyaa baay'ee achi turees gaaf tokko abimeleki mootiin falastiyaa karaa saaqaa manaa gadi ilaalee yisaaqi kunoo ribqaa haadha manaa isaatti utuu rigatu arge innis yisaaqiin waamsise kunoo isheenoo haadha manaa keeti attamitti isheen obboleettii kooti jettere jedhee isa gaafate yisaaqis deebisee sababii isheef akka hin duuneef kana nan jedhe jedhe abimeleki wanti ati nurratti hojjette kun maali namoota keessaa tokko haadha manaa kee wajjin ciisuu fi hamma xinnaatti hafe kanaanis yakka mataa keenya irratti ni fidda turte jedheetu utuu inni itti dubbatu yookaan itti dheekkamu argina. Yisaaqi haala kanaan namoonni sun cubbuu keessatti kufuudhaan akka isaanii balaarra bu'an godhee oole jechuudha. Kanarraa kan ka'e Abimeleki akkas jedheetti dubbata lakkoobsa kudha tokko irratti kanarratti Abimeleki abboommii baasee eenyullee namicha kana haadha manaa isaas tuqee yoo argame tokkichumaan haa ajjeefamu jedhee namoota hundumaa akeekkachiisee jira. kana booddee abimelek yisaaqii fi nama garaa isaa ta'eefi jedha akkuma abbaan isaa abrahaami namoota biratti fudhatamaa fi kabajamaa ture yookaanis immoo jaallatamaa ture yisaaqis namoota biratti fudhatamaa fi jaallatamaa ture kanatti fufnee kan nuti ilaallu yisaaqi geeraaritti badhaadhaa ta'uu isaa yookaan duroomuu isaa ilaalla seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoobsa 12 irratti Yisaaqii biyya sana midhaan facaasee wagguma sana keessa dachaa dhibba ni galfate waaqayyos isa ni eebbisee jedha. Waaqayyo Yisaaqii wajjin ture akkuma Abrahaamiin waame kakuu galeefi isa eebbisee jira. Yisaaqiinis kunoo eebba guddaa irratti dhangalaasaa jira. Eebbi kun eebba lafarraati. hamma isaanii biyya lafaa kana keessa jiraatanitti waaqayyo qonnaa isaanii hojii harka isaanii akka eebbisu kakuu galee fi waan jiruuf kanaaf akkuma kakateef sanatti eebbisaa jira kutaa kanarraa kan nuti arginu waaqayyo abbaan keenya eebba isa waaqarraan nu eebbisuu fi kakuu nuuf galeera. Warri eebba kakuu waaqayyoo kana argatan warra waaqayyoo wajjin tokkummaa qabaatanii akka abboommi isaatti deddeebi'aniidha. Kutaa kana keessatti Waaqayyo Yisaaqiin yommuu inni yookaan Waaqayyo Yisaaqitti bal'inaan utuunni eebba dhangalaasu argina. Yommuu Waaqayyo eebbisuudha kan nuti ilaallu lakkoobsa kudha sadii irratti akkas jira seera uumamaa boqonnaa digdamii ja'a lakkoobsa kudha sadii irratti inni hamma baay'ee nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa deeme jedha. Ittuma guddachaa adeeme. eenyu yisaaq inni baay'ee hamma nama guddaa ta'utti ittuma guddachaa deeme firoota koo hamma nama guddaa taanutti ittuma guddachaa deemaa jirra moo guddinni keenya dhaabbatee jira yookaan guddinni keenya gadi bu'aa jira as irratti yommuu yisaaqi eebbifamu argina qonnaan isaa harka dhibba bu'aa kenneef yookaan bu'aa argamsiiseef tarii Yisihaaqi akka Abrahaamii fi akka Yaaqoob baay'ee nama guddaa fi gaarii miti jennee yaanna ta'a. Haa ta'u iyyuu malee innis baay'ee nama guddaa eebbifameera. Seenaan jireenya Yisihaaq kun seenaa jireenya Abrahaamii wajjin kan wal qabateedha. dhalooti jireenya isaa kun seenaa jireenya abrahaamii wajjin kan walitti hidhamee jirudha tokkummaa fi jaalalli abrahaamii fi isaa gidduu ture kun fakkeenya jaalalaa fi tokkummaa waaqayyo abbaa fi yesus kiristoos ilma isaa gidduu jiru yookaanis immoo kan yeroo kanatti mul'achaa jiru nutti mul'isa gooftaan keenya yesus kiristoos namni ana arge abbaa arge jedhe wangeela yohaannis boqonnaa kudha afur lakkoofsa sagal irratti dubbateera. Wangeela Yohaannis boqonnaa kudha afur lakkoofsa sagal Wangeela Yohaannis boqonnaa kudha torba lakkoofsa afur irrattis immoo Wangeela Yohaannis boqonnaa kudha torba lakkoofsa afur irratti akka angafa lubaatti yommuu kadhatu ani lafarratti ulfina siif kenneera hojii akkan hojjedhuuf ati naaf laattes raawwadheera jedhee utuunni abbaa isaa kadhatu argina akkasumas wangeela yohaannis boqonnaa shan lakkoobsa kudha torba irratti wangeela yohaannis boqonnaa shan lakkoobsa kudha torba irratti abbaan koo ammayyuu hojjechuutti jira anis immoo nan hojjedha jedhee dubbataa gooftaan yesus kiristoos egaanii asirratti seenaanii yisaaqii fi kan abrahaam kun wal fakkaatee kan dhihaateedha boqonnaa qo'achaa jirru kana akkuma hubannu yisaaqii dadhabbii isaa irraa kan ka'e cubbuu abbaan isaa raawwate yookaan abbaan isaa hojjete irra deebi'ee utuu inni raawwatu ilaallee jirra haa ta'u iyyuu malee akkuma sagalee waaqayyoo irraa hubannu yisaaqi baay'ee eebbifame nama guddaas akka inni ta'e hubanna seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoobsa 14 irratti sababii inni hojjetaa baay'ee bushaayee saawwaniis qabuu fi warri falastiyaa isatti hinaafanii jedha warri falastiyaa kun jireenya badhaadhummaa yisaaqitti baay'ee hinaafuu isaaniiti kutaan kun kan nutti mul'isu seera uumamaa boqonnaa 26 lakkoobsa 16-17 yeroo dubbifnu immoo akkas jira 16-17 walumatti fufeen dubbisa abimelekis yisaaqiin ati nu caalaa baay'ee jabaatteetta nu gidduudha adeemi jedhe Yisaaq kana irratti achi adeemee godoo isaa dachaa geeraar keessa dhaabbatee achi ni taa'ee jedha. Egaa waa'een namicha kana inaaffaan isaa kanaan dura akkuma ilaalle isaa wajjin fira ta'ee ture Yisaaqii wajjin amma garuu gara diinummaatti tuunni deemuuti kan nuti arginu. Abimeleki jireenya Yisaaq kana ilaalee asii jiraachuun kee rakkoo baay'ee waan nurratti uumee fi nu gidduudha utuu deemtee gaariidha jedheen abimelek kun nama yisihaaqiin baay'ee kabajaa tureedha yookaan jaallataa tureedha egaan dhaggeeffattoota qo'annaa keenya har'aarraa dubbii baay'ee barbaachisaa ta'e hubattaniittu jedheen yaada waaqayyoo hunda keenyatti dubbateera jedheen amanasi egaan qo'annaa keenya har'aa kana asuma irratti xumuruu keenya faarfannaa obboleessa keenya abaataa gammachuu isin hafeerra faarfannaa makanaan nagaatti kan isin hin jennu waaqayyo isin haa eebbisu nagaatti.
Na yaadadhu na yaada na yaadadhu na yaada na yaadadhu na yaada na yaadadhu. mata duree hangafa beektoota gooftaa yesus guutuu eegeyyoota isa deebiftee jaartuu diigama kan sassaabdu mallattoo cufama dhukkuba cimsee tan dhibama eftaanaan jee yemmuu san hidhama.
waa'ee sagantaa kanaa gaaffiis ta'e yaada yoo qabaattan nuuf barreessaa nuuf bilbilaa kadhannaadhaanis nu gargaara teessoon keenya raadiyoo sagalee misraachoo lakkoofsa saanduqa poostaa kudha sadii jaatamii ja'a finfinnee jedhaa nuuf barreessaa nu bilbiluuf immoo lakkoofsi bilbila keenyaa duwwaa tokko tokko sadii digdamii tokko duwwaa tokko soddomii afur yeroo hundumaa sa'atii hojiitti nuuf bilbila nagaaf fayyaa isiniif hawwaa sagantaa ittaanuun wal argina.
fayyensee waan na'isee dhibeen qodaa soberri beekise dammaqee kaaka'ee urgufate eenyu dhugaa namuura dubbate ilma daawitiin darbiin na biraa fayyinni koo harka keerra jira na yaada na yaadadhuu.